o reditse kgatiso ya motsweding fm konka bokamoso re mokakale fa re bua ka setso re bua ka eng kgotsa re totile eng sentlentle papa thobo ga mmogo le baretsi re ke sebaka se nkgonne go go leboga le go leboga tshwene o mphang yone e le eo e pha o ka lebelela baitse dikwalo le bakwadi ee eh o tla fitlhela e le gore ba kgona go e araba ba e leka okay o tlogetse mo go mo thameding ya gagwe e a e bitsang a re ke tlhalosi ya medi a re setso ke ngwao ya batho bangwe e e supang ka fa ba tshelang ka teng le maitsholo kgotsa tumelo ya bone mme mme fa o tlogetse a rialo jalo mogapi ene mo lekwalong la gagwe wa ngwao ya setswana ee. a re ngwao e sephara mme e phatlhaletse thata e, e, e akaretsa boleng jwa motho le jwa setšhaba ka kakaretso ee. mme e akaretsa kwa setšhaba simologane go tswa kwa teng utlwe gore ke a re ee. ke a re e akaretsa kwa setšhaba se simologang le go tswa kwa teng e seng foo fela e akaretsa botshelo jwa setšhaba seo se se rileng mme go raya gore ka mantswe a mangwe ga re bua ka ga setso re bua ka ga ngwao re bua ka selo se se tswang kgakala kgakala kgakala thata wa tswa mogapi a re setso ke segabo batho mm. ke mekgwa ya botshelo yeah. ke ditumelo go raya gore ka mantswe a mangwe ke se setšhaba se dumelang mo go sona a re ke ditemalo hmm. a raya gore ke se setšhaba se tlwaetseng go se dira kana ga gote selo ke temalo go raya gore ke selo se o lemetseng go se dira ee. ga utlwa motswana gore a go robala ga nama a re um go anya ga namane ke go robala le mmayo go ee. raya gore gore go tlwaela go dira selo ka mokgwa o o rileng ke go se dira kgapetsa-kgapetsa o se dira o sa tswa go se dira a re ke maikutlo ka ga dilo tsa botshelo tsela e e tlhomameng e saleng e ithaetse kgotsa e itlhopetswe ke batla pele ba setšhaba seno go gore ka mantswe a mangwe ngwao ga se selo se se tswang fa le rona fa ee. setso ga se selo se se dirwang kgotsa se se tlholegang le generation ga o ka ntetlelela go dirisa lereo leo Ee. generation ya ga jana ngwao ke selo se se tswa bogologolong se se tswang kgatala se se tswang kwa se se thailweng ke bo rraetsho mogolwagolwane ka nako ele ya bone ele mme yanong rona re fitile ra wela fela mo go yone ngwao ka bokgoe e leng ka teng gona gore ka mantswe a mangwe ga re ka ke ra re ngwao ke ya rona re le mo nakong e ya gompieno ee. ka gore a re ke selo se se akaretsang boswa ga o utlwa gote ngwao boswa go tewa gote ngwao ke boswa jo re bo tlogeletsweng ke ba ba fa pele ga rona ga ee. re ka mantswe a mangwe ga re ka ke ra re e re re eme fa rona mo re leng teng fa nna le wena papa tom le katlego ga re tla ke ra re ngwao e ke ya ronae ee. mme se re ka se buang ke gore ngwao ye ke ya borra rona mogolwagolwane kwa morago kwa mme ga re ka ke ra re ra e claim ga o ka ntekelela go dirisa le reo leo ee. ga re ka ke ra claima ngwao ra re ngwao e ke ya rona e re a itse mme go ara bapotswa gago papa thomo ngwao ke tota setso ee. ke fa go bua ka ga setso go bua ka ga ngwao jaaka o utlwa o tlogetswe le mogapi ba dumalana ee. o tlogetswe a re ngwao a re setso ke ngwao mme mogapi ene a ba a re ngwao ke mokgwa wa botshelo kgotsa way of life a tlhalosa gore tsela kgotsa mokgwa o re tshelang ka one ke yone ngwao tsela kgotsa mokgwa o re tshelang ka one ke sone setso sa rona mm. tsela kgotsa mokgwa o re tshelang ka one ke one mogotlha o saleng o betliwa ke ba ba tlileng kwa pele ga rona ba o betla ba o betlala gore rona re tle go gata mo godimo ga one ga o utlwa motswana gore a re ya morago e gata mo ya pele e gatileng gone kgotsa a go raya a re letlhako le lešwa le bewa mo godimo ga je legologolo o tlhalosa gone jalo gore setso kgotsa ngwao ga se tsa rona ke dilo tse e leng gore re tshela ka tsone ke dilo tse e leng gore re di lebeletse ke dilo tse e leng gore di bopa matshelo a rona motho gape o tswelela go tlhalosa gore ngwao ke seipone sa rona go go raya gore ka mantswe a mangwe ga o lebeletse seipone yana o bona wena mo seiponeng mm. mme ga re lebeletse ngwao yana re lebeletse rona mo ngwaong eo dilo tse ngwao e buang ka tsone e raya rona dilo tse setso se buang ka tsone di raya rona dilo tse e leng gore di bopile setso se ke dilo tse di rayang rona mokgwa o re tshelang ka one o o raya rona Mm. mokgwa o re lebang setso sa rona ka one o raya rona mokgwa o re tsayang setso sa rona ka one o raya rona mokgwa o re tshelang setso sa rona ka one o raya rona mokgwa o setso sa rona se dirileng le go bopiwa ka teng o raya rona go ra gore ka mantswe a mangwe setso ke rona rona re setso ka batho a mme setso sa gola eh a se fetoga le le dinako re mokakale papa karabo ya ka ke e ebile gape karabo ya ka ke nnyaa okay ni e re ke gore yana ke gore e ke a ke simolole ka karabo e reng e setso sa gola ebile gape setso sa fetoga a ke re setso ke mokgwa wa botshelo the way of life ee. ha re bua ka ga setso ga ke re bua ka ga mokgwa wa botshelo jaanong mokgwa o motho a tshelang ka one wa gola mokgwa o motho a leng ene ka one wa gola o gola fa motho a ntse a ithuta dilo tsa botshelo o gola fa motho a ntse a ya le dingwaga tsa gagwe tsa botshelo se ka itsa dife ngwana fa tsa ba mo gae o fitlhela go na le mokgwa o o rileng wa go tshela mo gae ee. mme fa a fitlhela mokgwa o mo gao o wa o tsaya kgotsa wa o adopta mokgwa o mo gaeo o gola ka maitemogelo a a rileng mo gae o fitlhela abuti o fitlhela ausi o fitlhela mama o fitlhela papa ba tshela ka mokgwa o o rileng a ba tse ka welelela fela mo godimo ga one mokgwa oo mm. mme fa a ntse a le mo botshelong a ntse a ya le dingwaga tsa gagwe tsa botshelo le maitemogelo a gagwe a tshela mo a gola mo botshelong mme wa go fetoga kgotsa wa go gola le mokgwa o fa a ntse a gola jalo fa a fitlha mo dingwageng ke di rileng setso sa gagwe ke sa mofuta o rileng fa a tlhatlhoga a ya kwa dingwageng tse di rileng mokgwa wa gago wa botshelo le one wa fetoga o tswana mo dingwageng tseo and wa re ka mantswe a mangwe setso se sa gola ka ntlheng ya gore motho o gola le sone ka mokgwa o ntseng jalo yanong ke raya jang fa kere re sa fetoga a motho a tswa ko tongo a tswa ko matshelapaneng a tswa ko thuseng ee. a ya ko gauteng fa a tsena ko gauteng o fitlhela batho ba ba leng ko gouteng ba tshela ka mokgwa o rileng go raya gore o fitlhela setso se se rileng fa a tsena ko gouteng ene o tswa ko taung o ya ko gouteng ee. ebile fa a tsena ko gouteng o fitlhela batho ba ba leng ko gouteng ba dira dilo ke batho ba ko taung ba sa di itsese okay o buutlwa motho a gore a re mo ke mo ga gampone <laughs> mm. a raya gore tse di dimpa ga se tse di dirwang kwa gae mm. ebile tse di dimpa ga se tse ke di tlotlelang batho ba ko gae ga e ka ke a raya ke tsena ko gae ke be ke eta ke ba batho ba ko gae ke ba raya ke re rona re le ko gauteng re dira jaana le jaana ke raya bagolo mo ke mo ga mme ga mpone ngwana ba tswa ko lapeng a ntse a dira matrix a tsena ko yunibesiting wa go fitlhela ko university go na le mokgwa o o rileng wa go tshela wa go fetola mokgwa o wa gago wa go tshela o a ba a tsaya mokgwa o go tshelang ka one ko university jaanong rare o fetola setso sa gagwe sa go tshela setso se a tswang ka sone ko taung a fitlha kwa gouteng ka sone wa se fetola jaanong go tsaya setso sa gouteng setso se a ntseng a tshela ka sone kwa matric a tsena ko university wa se fetola go feta tsaya sa ko university jaanong ka re rebaka ke gore ee setso sa gola ebile setso sa fetoga ka ntlheng ya gore o gola le sone le dingwaga ebile o fetoga le sone kgotsa o fetola o fetola setso sa gago fa o tswa kwa lefelong le le rileng go ya go tsena kwa lefelong le le rileng e seng foo fela Ee. dipuo ya fetoga papa thoma le moretsi go ntse fa motho a tsena kwa gauteng a tswa kwa taung a tlhaga a bua ha fa a tsena ko gauteng a re fa jaanong ya fa motho a ntse a para ka mokgwa ka tsela e e rileng a fitlhela batho ba lefelo le e rileng wa fetoga yanong le ene wa apara jaaka bone e be e re fa a boela kwa gae jaanong ka christmas ba phele ba dula mo fatshe ba taole kolastindex ba phutsa mabogara e ke mora mo kakale ee. ga a tlhola a apara ka mokgoneng a apara ka onefa jaanong o re tlala ka tsela e fetogileng ya go apara o tla ka tsela e rileng ya go bua ga a sa tlhola a bua ka mokgoneng le mo itse ka teng o fetogile gotlhe papatlhomo ga mmogo le moreetsi ee setho sa gola ebile sa fetoga fa fa re bua ka kgolo kana diphetogo mo setsong sa rona re re re re lebelela dilo tsa mofuta mang re mo kakala maitseo mm. a motho a itsalang ka one okay maitseo a a fetoga fa motho a ntse a na le mokgwa o rileng o a itsayang ka one o nkutlwe fa le gore mogapi a reng mogapi a re ngwao ya motho ke maitse wa gagwe a a itsayang ka one fa a le esi le fa a na le batho ba ko ga bone le fa a na le ditšhaba di sele hmm. kana maitseo a motho o a fetoga ngwana fa a na le maitseo a a rileng fa a tsena kwa sekolong o feta fetola maitseo a gagwe hmm. motho fa a na le maitseo a a rileng mo lapeng fa a tsena kwa bathong o fetola maitseo a gagwe go gobedi a ka fetola maitseo maitseo a nna a a siameng kgotsa a fetola maitseo maitseo a nna a a boata mm. ano lebelela maitseo fa re bua ka dikai tsa go fetogang kgonne re lebalela metsamao ya motho go ka fitlhela motho a na le mokgwa o o rileng o a tsamayang ka one ebile a tsamaya batho ba ba rileng fela a sa tsamaye ba ba rileng mme ko a tswang teng a ne a na a tsamaya motho yo mongwe le yo mongwe le yo mongwe yana o simolola a tlhopa batho ba ba tsamayang mm. mme yone metsamao e e ka nna metsamao e e siameng kgotsa metsamao e e sa siamang motho yo o fetola setso sa gagwe jaanong ga re bua ka metsamao re bua ka ditiro tsa motho re bua ka mekgwa ya motho e a leng a nang le yone go thatana le batho ga motho motho jaanong fa a ne a ntse a na le batho ba ba rileng ba tlhakanang le bone fa a tsela mo tikologong e rileng ga a sa tlhole a tlhakatlhakana le batho hmm. o na le tselanyana ya gagwe le mokgwanyana wa gagwe o e leng gore jaanong re a o lebelela e re re motho yo ga a sa tlhole a tsamaya le bomangmang o tsamaya le bomangmang ga a sa tlhole a tsena mogare ga batho ba ba rileng o tsena mogare ga batho ba ba rileng mo bothata ke jo motho yo motho a ba bua ka e be le bue ka status wena papa thogo ee. go bo gote mane jaanong ge sa tlhole ke tsamaya le mongwe le mongwe hmm. bašwa ba re di levels ga <laughs> ke sa tlhole ke tsamaya le bale ke tsamaya le bale motho yo ra re o fetola mokgwa wa gago wa go tshela mme kgankgolo g ke e papatlhola um diphetogo tse kgotsa kgolo e di buang ka ga yone e ka nna gabedi okay e ka nna go fetogela kwa bontleng le kwa tshiamong y a kgotsa go fetogela kwa bosuleng le kwa mafeng ke gore motho a ka fetola setso sa gagwe go rata ke batho go amogelwa ke batho go elediwa ke batho go labalabelwa ke batho go kgotsofalelwa ke batho kgotsa a ka fetola setso sa gagwe go ilwa ke batho mm. go tlhoiwa ke batho mm. go kgalwa ke batho go tenegelwa ke batho ka mantswe a mangwe ga re bua ka ga kgolo kgotsa re bua ka ga phetogo mo setsong sa rona go ka nna ka ditsela tse pedi tse ke sa tswang go buang ka tsone tse wena ba batholo ga mmogo le moreetsi wa station a mme ke tla baka le phoso re mokakale fa ke re setso se tlhamilwe ke motho kana batho ka yalo le rona re ka kgona go se fetola go ya ka mokgwa o re ka kgonang ka teng ba pathomo ga re bua ka ga setso re bua ka ga mokgwa botshelo ee yaanong mokgwa o wa botshelo o ra o fitlhela mogapi a re o tswa kwa o utlwa motho a gore re seo se se tswa ko ga a raya gore ga se sa ka ga ke a se tlhama ee. ga se sa ka papa thobo ga ke a se dira mm. ke se fitlhela se le gone ee. jaanong ga o kgone go se fetola ebile ga o kgone go se dirolola ka ntlheng ya gore ga se sa gago setso sa rona ga se sa rona setso sa rona re fitlhela borra rona mogolwagolwane ba ntse ba se beile fale ba be ba ntse ba se diragatsa fa rona fela re fetila ra tsena ra ba ra feta ra lebelela gore se diriwa ka mokgontseng jang re be re tsamaya ka sone ee. re be re welelela mo go sone re be re se dira ka mokgwa fitlhelang se le ka teng mme re ka se fetola mme bothata ke goreng ga re ka ke ra re setso se ke sa ronase se mme yana go araba go tswa go papatlho ee gone gongwe nka go raya ka o phoso fa o dialo gore na re ka se fetola ra se dira ka mokgwa re ka se dirang ka teng ra ba ra ra se baya ka mokgwa rona re batlang go se bayang ka teng ee. mme fa go ntse go ya le diphetogo tse di leng teng mo botshelong diphetogo-phetogo tse re di lebelelang kgotsa tse re di bonantsi ga se diphetogo tsa setso ee. ke diphetogo tsa motho ka boene hmm. motho wa fetoga o tswa mo setsong se se rileng o ya kwa go se se rileng sone setso se sala sentse se be ka mokgwa o se leng ka teng jaanong ga re ka ke ra kgona go se fetola ka ntlheng ya gore ga re se on ga se sa rona ga re ka ke ra batla gore se ba ka re ratang le ka mokgwa batlang go se bang ka teng ka ntlheng ya gore ga se sa rona ra se fitlhelela wena papathong ga mmogo le magetsi nnete ke gore covid-19 e re pateleditse go fetola dilo dingwe mo setsong sa rona yaka mokgwa wa go tsamaisa diphitlho manyalo ditshirelo tsa matlapa yalo yalo a covid-19 ka gongwe ga e re pateletse go fetola eh kgotsa go fetolela dilo tse ke fetsang go bua ka tsone re re di fetolela ruri re makakale ya re pateletsa ka bathobo ee ya re pateletsa ka ntleng ya gore e ntse go tsele se ka isa maso kgotsa ditsho tsa rona tsa setswana ee. kgotsa sa setso sa rona tsa setswana bogologolo e ne e re kgotsa pele ga covid e ne e re fa motho a tlhokafala ga setopo se tshwanetse gore se ye ko lapeng se ne se ka go feta pele kwa mofianeng a nna gone ee. ka setswana ra ra go molaela le be re tsaya lemo wa gago koo ee. fa motho a ka tlhokafalela kwa lefelong le dirileng re feta ko lefelong le a tlhokafaletseng kwa go lone mm. ra go tsaya mowa wa gago koo e dirile fa stopo se tsena go le mantsibua kwa gae go bo gote a diebe di botse mm. kwa dipitseng bo mme ba ema ga ba tlhole ba phila kwa dikgonneng kwa kgotla borra ba ema ga ba sa tlhole ba rema dikgong molelo o tla ema o re se sengwe se go se ema ka bokgoseleng ka teng setopo se tsana go fitlhelele se tsena mo teng ga ntlo mme e be re setopo sena go tsena mo teng ga ntlo ka mokgontseng jalo go bo go bidiwa wa legae go teng o tla kwa notlo go bona gore a motho yo re ya go molokang yo ke motho wa mo lapeng wa bulwa mm. wa lebelelwa ke motho yo o mo itseng motho yo a ba re nnyaa ke ene a ba a khurumediwa Mm. mokgaba ya ba tsa sepora a nna motlhogong ya setopo fale a lala a sedifitse bosigo ke botlhe ebile go ne go tsewa motho yo e leng ka mo lefikeng la gabo mmaagwe moswi ee. ka gore ke ene a leng ka mo thibeng o lala bua le badimo a ba laela barare ba gaetsho motho ke yo o etla ngwanang ela o eta mo amogeleng wa atimela go lala go ntse ka mokgontsing jalo topo se lala mo gae se lala se bua le badimo ebile go lala go bua le sone se laelwa ke ba legae ke re se ntse gale e ntse re thathatha diaparo tsa mosudi di gale di phutetswe ka llata di le tshweu mosadimogolo a le a robetse mo godimong ga matrase gompieno ga go tlhole gona tse tse dintseng jalo setopo se lala kwa serameng le mm. mosong o o latelang ga setsena ga se tsenele ka jarta se nna ko strateng kgotsa ko mmileng le ha se tsena go dibitleng se katela pele ke ba mmotshare nna ba le gaele kata ka morago le tsa go laela motho wa nyena re a ga re fetola mokgwa wa rona mo botshelo re itsasaranya le covid-19 potso e tona ke gore ha re fetola setso sa rona ka mokgwa se fetolang ka teng jaana re santsane re ka kgona go bua le go buisana le badimo ba rona a re santsane re ka ba bare le go ntse jaana ga go a nna jaana e be ke bodimo le sekai sa fa nyana papa papathobo ee. bogologolo ne re ga go ya go batlola mosadi go bo go tsa segopa sa banna le segopa sa basadi ee. ba tla go nna fa ba tla go batla mosadi mm. ba tla dira pele tse go teng ke patlo morago go tlisiwe bogadi morago go tle go ketekwa lenyalo gompieno jaana gate a re tsene visually re ntshe re batle mosadi visually re be re ntshe bogadi visually ebile ga go kgonagala tsaya madi a o a tsenye ko bankeng e ke re utlwe tsala mogala gore ke re itse gore bogadi bo gorogile oh, re fetola setso sa rona re khankhabela kwa covid-19 re kgotsofatsa covid-19 ga ke re go phoso ee. mme ke ka mokgwa o botshelo bo leng ka teng gompieno jaana papatogo ee ke dumanelo yana papatogo ra go feletsa re fetotse re fetogile re fetogetse ruri ka ntlheng ya covid-19 ke dumana le wena re mo sekutlwaneng sa sega rona a setso sa rona se fetogile kgotsa sa gola romela tshwalo ya gago kgotsa potso ka whatsapp voice note uh, re na le rekaka mokakale nomoro o e romelang molaetsa kgatiso mo go yone ke 082 565 6674 082 565 double six seven four ramakakale go na le ka nna potso e ka nna tshwaelo e se re ditharo tse se re di amogetse ka molaetsa kgatiso ne kopa re re tseye ya ntlha re utlwe gore moreitsi wa gaetsho a reng madumeng tom le moeti wa gago wa segarona ke le dumedise bontate ka bobedi um nna ne ke segarona se a fetoga gobane mm, matsatsing a ha wa mafung ga o sa apariwa mese ya matso a matelele ha wa mafung ga o sa rwalwa mo hlogong ke ka moo kereng setso sa rona se a fetoha bomme ne ke tseba gore ha wa mafung ba apara ba latlhela dintho ka ka godima mahetla specially ga ba apere mese ya matso a go bomme ba ne ba apara mese e metelelenyana e kwaelang mangwele ba ne ba sa apara mese e, e, e mekgutshwanyane mara matsatsinga a e kgona setso sa rona se a fetoga ntate gannyane gannyane ke bona e kareng setso sa rona se a latlhega ke mmentshebo apathia rampa from jerico ka leboa ntate tom le meti wa gago o kgone go motlwa me eh, apathia re re makakane sentle thata tsala ke boutlwile ee. sentle ga ke sira ke ba kgotsa re le pele tena ke ke sa gore ka o ka o ka mo tsibogela eh ke ke tsibogela jana ke ke ke a mutlwa a re setso sa fetoga mme nna ke batla go gatelela gore setso ga se fetoge go fetoga rona batho ba re diragatsang setso ka ntlheng ya gore o ka utlwa ebile ko mabikeng go wa gaetso a re boeleng e kwa morago ke ne ke eleditse di-premier maabane ga ba mo bua le mo a tlhalosa gore batho ba kgona gore pele ga phitlhoetswa ebe ba se ba tsena mo tseleng ba tsamaya jaanong ga se setso se se fetogang ke batho ba ba diragatsang setso mme ba fetoga jang ba fetoga ka ntlheng ya gore ba tsaya ditso tse dingwe tse di farologaneng tse e seng tsa bone ba di diragatsang kgonne pa bathong ee ra leboga re kwa bobedi e dumela tom le kakase mokakale setso sa rona sa nyelela se tsamaya le rona se gola le rona tsa example e ele ya go bega gwa molato ga moshimane a imisitswe yone ya nyelela ya tswa le dijo tse dingwe tse e leng gore ke moila gore re dije batho ba busy ba tsweletse ba dija yaka bo maemo ba sa bosigo yaka diphilo tsana diphilo ya diphilo o di kry-a mo meat pie and-e meat pie o jwa ke mongwe le mongwe o feta mo strateng o o rekang so setso sa nyelela sa latlhega ke a leboga ke floyd mo mabalstata o ka motsibogala ramakakale ke dumana le ene thata papa thom gore selo sa rona se a nyelela mme se nyelela ka gore se nyelela ka ntlheng ya gore ke rona beng ba sone re sa se tlhokomeleng motswana re polawa ke mong ga ena lebelo a raya gone jalo gore selo se e leng gore ke sa gago fa o sa se tlhokomele ka moso o tla fitlhela se ile bodikela phou se nyeletse sa tlhole se le teng mme bothata bokae bothata bo mo go rona beng ba setso ga re se tlhokomeleng kgonne re leboga re mokakale o mong moreetsi ga itsho ke madume bratom le re mokakale eh nna ntlha ya me e ke e lemogang ke gore meaparo ya rona e farologane go ya ka lotso lwa rona jaanong ke nna le bothata mo moaparong wa rona wa setswana ke o feng yo e leng gore o ka lemosa mongwe le mongwe gore yo ke motswana fa re apere re kgabile jaaka re tla bo re dira ka letsatsi la la botlhano ab botlhora ko komeng ke leboga ra leboga ab re mo kakale ke utlwile ab sentleng gonne ab o ne re apare matlalo ga gona bothata mo go apareng matlalo um wena papa thomo ka ntleng ya gore rona batswana go ne go aparwa matlalo bogologolo mme go lebeletse go ke letlalo le le ntseng jang o apara basimane ba apara seope um go apara ditshega basana ba apara makgabe ka mokgwa ntseng jalo mme yaanong bothata ka gompieno ke gore ga re tlhole re nna le bo malome ga re tlhole re na le bo abuti re na le digagodi fela tse e leng gore di ka tloga tsaeta eta tsa dira kotsi mo e seng kana ka sepe mme matlalo a o sentane re a apara sentane re apara di-leather jackets ga o ka ntetlelela go dirisa lereo le nkonne leo santsane ee. re apara mokgwa ole wa rona wa bogologolo o teng ke fela gore o tokafaditswe mo nakong ye gompieno jana mme nna se ke neng ke se tlhalosa ke gone seo sa gore bagaetsho a kore se tshwara ka mokgontseng jalo a o kgonagala gore o tseye letlalonyana le le latlhele mo maruding le letsatlalo la gago le latlhele mo maruding o apare o bonagale gore o motho o ratang setso sa gago o motswana ebile o rata setso sa gago ba batho di di di le soma marataro mo mo tsa tsa tsa baagi ba aforika borwa rre mo ke ke bashwa eh re bua ka batho ba ba tshelang mo di social media tsa le letsatsi a mme ba tlhaloganya setso kwa tswang ko teng le gore setso ke eng le bokao jwa sone mo matshelong a rona ga ba ga ba se tlhaloganye fela ba se diragatsa se ke se tlhalosang ke gore eh E, e go fetoga fetoga le go farologana ga ditso bašwa ba itsatsaranya le gore bontsi jwa bašwa ka re ga ba tlhaloganye setso ba se diragasa fela ga ba lemoge gore ba ntse ba le mo godimo ga setso ba se diragatsa gore go fetoga ga matshelo a rona ke gone go re ka tlang ra re ba mo godimo ga gone jaanong bašwa ba rona ba shebile dilo di le dintsi thata um wana papa patlhong um eh, diphetogo se re di bonang gompieno jaana fa o ka kwa diphitlhong go na le meletlo ya morago ga diphitlho e e leng gore bašwa ba setse ba tsene mo go yone go na le meaparo e ka nna le meaparo e bašwa ba e aparang kgotsa toto toto fela le ditlong tseo di itshasiwang o iphitlhele go itshasitse o fitlhele bo mme ba le meriri a motho a ka rwala moriri a sa itse gore ke moriri wa gamang mm. ke go fetoga-fetoga ga dijo um bonno jwa rona mo re dulang teng bo fetogile o e fitlhele bogologolo go ne go nniwa mo teng ga matlo a bojang gompieno re nna matlong a fetogileng a tlhabologileng a e leng gore le fenitšhara mo teng ga ntlo ya gago o ka tshogane o fitlhele go na le sepora sepora ke setilenyana se sennyanyana se se tlabeng fale fa dikgwele fale go a tshogana go tsena mo tlong ya motho o itlhela go na le tlalonyana le lefale kgotsa go na le molamonyana o lefale kgotsa go na le thobane e le fale dijo tsa rona tse di dijang ee. gompieno go jewa dijo tse di leng dikhana-khana mme tsone dikhana-khana tseo e le tsone tse o fitlhelelang mo nakong e dintsi thata di di tsenya malwetse mm. jaanong fumana le yone papatlholo gore diperesente di le masome a marataro ke tsa bašwa tsa borage wa rona re le batswana bothata ee. jo re bo iphitlhelelang ke gore letsatsi le letsatsi go nna le diphetogo tse di leng teng bašwa ba thata mo go tobetseng go na le go nne mo fatshe ba reetsa ba utlwa gore ntate mogolo a reng ba utlwa gore mme mogolo a reng yene ntate mogolo wa go lebala ka ntlheng ya gore diperesente tse sixty tse di masome a marata tsedi ga di tlhole di tla mogwele di ka go reetsa gore a reng o nna fa a leise fa mosadimogolo le mokgalatseng a sa a lebetse le gore kana o tshwanetse gore a tlotle ka mokgontseng jang ba lebalang gonne ba lebala thata e seng gore go nnyane ntle le covid-19 uh, re makakale ke, ke, ke dilo di feng gape tse e le gore um uh, di ka pateletsa go fetoga ga setso sa rona re le batswana go kopa-kopana le merafe e sele mm. gongwe e ka nna ka ntlheng ya tiro mm. ke a tswa ko lefelong le le rileng ke lefelo le ke goletseng ko go lona ke lefelo la kwa lapeng ke felo le ke ke le itseng ke a go dira kwa tikologong e, e rileng fa ke jana kwa teng ke fitlhela go na le mokgwa o rileng wa go tshela ko teng ga e le gore ke batla go tsalana le batho ba ko teng mo ke gore fela ke fetoge ke tshwane le batho ba ko teng mme mo nakong tse dintsi thata go na le batho ba e leng gore bone ba ipeleletse gore nna nka se fetoge ka tswa mo setsong sa ko gae ka ko setsong sa motho o sele sekolo ga ngwana a tswa kwa lefelong le le rileng a go tswana sekolo kwa lefelong le le rileng o tla feta a tsaya mokgwa o e leng gore o teng koo wa o fitlhela ko teng koo phuduga batho ba bangwe ba fuduga motho o tswa ko lefelong le le rileng o ya ko lefelong le ka ranong phuduga e raya gore oa gonna nna koo o bo nnela ruri yanong ga o tshwana kwa teng o feta o tshwanelwa ke gore o tshele phele botshelo ka mokgwa o ko teng go tshelwang ka teng motswana a ba re shago gola moyeng le bewa fatshe ke mongae go ra gore ka mantswe a mangwe o tla ha o tsena ko teng ko o fete gore etse gore ga go tshelwa ka mokgontseng jang motswana a re mokgwa wa tshweneng o ja se tshwenya ya sejang go raya gore ka mantle a mangwe ga o fitlha ko tulogong o fudutletse kwa go yone o tshwanetse go tsala go fete go tshele ka mokgwa o batho ba ko teng ba tshelang ka teng le puo ya gago e ka fetoga ka mokgwa mongwe o rileng ka ntlheng ya gore puo e e leng fao ke e e go fetolang ga o tle ka eno kwa o tswang teng jaanong dilo di ntse fela ka mokgontsi jalo wena pogatogo ntle le covid-19 ditiro tsa rona tse di dirang sekolo sa rona se ga mmogo le diphudego tsa rona di tse di ka re patletsa gore re fetole setso sa rona nkgonne re credo motho o kile a re naga fa e ka latlhegelwa ke setso sa yone ke naga e itimetseng e go ya ka pono ya gago a re santse re siame re le batswana re santse re le mo setsong sa rona le seng kgonne ga re siama ra ikgana gore ga ke re ra ikgana ke ikutlwa gore ke a reng mm-hmm. re gana borona re gana ditsa mm-hmm. rona re gana baga rona re gana sega rona re gana sengwe le sengwe se se reng rona mme re eka-eka tse re sa di itseng tse seng tsa rona re bonolo go fetoga re fetoga go tswa mo ditsong tsa rona go ya kwa ditsong di sele tse re sa di tlhaloganyeng re utlwa merafe e sele botoka go feta ka mokgwa o rona re tshwanetseng go ikutlwang ka teng re tlhaloganya ditso di sele go gaisa ka mokgwa o re tlhaloganyang setso sa rona ka teng re phamola ditso di sele bonolo go gaisa ka mokgwa o re ka itshegeletsang ra ba ra matala ra ba ra nna mo setong sa rona re bonolo go tswa mo go rona go ya go sele re bonolo go iphetogela re bonolo go itebala re bonolo go ikgala re bonolo go itlogela go na le go mamarela mo re tshwanetseng go nnang teng ka mantswe a mangwe ke di bona le re credo mutwa re bonolo go tswa mo go rona go ya go sele mme ka mokgwa go ntseng jalo ke jaaka o bona go le bonolo go itebala le go lebala setso sa rona mokgonna ga re a siama gotlhelele mo re leng teng ga se rona a re utlwe potso kana tshwaelo ya moreetsi re mokakale eh madume tom le re kakale eh nna mo setsong ke le solibarte ke le mokhutsong mona ne ke batla go itse ke botseng re mokakale ga ke lebile dibuka tse di ngwaliwang di kwadiwa le nna ke ntse phoso ga re go ngwaliwa go di kwadiwa buka tse re neng re di bala pele tsa setswana e ne e le setswana sa tota mare fela bakwadi ba gompieno ga ke bala dibuka ke ba ke thusa ngwanake dibuka tsa tsa setswana setswana sa teng man ga se tshwane ga se tshwane gotlhelele ke setswana se e seng gore se se bokoa thata e le gore selo seo a se bolae puo ya setswana na ke a leboga o ka mo ramokakale ke dimanna le ene nkgonne gore dibuka tse dintsi tse di leng teng gompieno jaana le bedie e fetileng ka sontaga tsene ke le teng fa ke leng teng fa ke bua ka dibuka tse di dirisiwang kwa dikolong mme ga re ka ke ra re setswana ga sa tlhole se le teng se se kwalwang ebile se kwalega go tloga fela kwa go bo monyaise e maloba kwa go tloga kwa go bokgomotso mogapi maloba kwa gompieno re na le bo sarata mokae gompieno re na le bo um kabelo kgatea gompieno re na le bakwadi ba ba kwalang gompieno jana ba ba kwalang setswana se sentsane se le monate hmm. ba e leng gore ba tsere mo bakwading ba maloba bothata bokae bothata mo bo mo bothating batho ba ba nang le dithata tsa go tlhopha dibuka tse di tshwanetseng go di dirisiwe ke bana ba rona kwa dikolong batho bao ga ba na kitso kgotsa ba kitso potlana ba na le kitso potlana mm. ga ba kgone go re thusa gore go tlhophiwe dibuka tse motho o ka tlhanare ke dibuka tota ke jaaka ke ne ke bua malaba kere o ka re go ka nna le ko o ka nna le komiting ya lenyane e e lebelelang mme komiti o kana e teng eo re na le one mo lekgotleng la rona la puo ya bosetšhaba ya setswana e ka neng ya lebelelang dikwalo tse tse di yang kwa baneng yaka ke tlhalosa kere ke dumana le ene gore dikwalo tse di dirisiwang ke bana kwa dikolong ga di monateng kgonne ga ga ke batle go boeletsa kganye ke e buile malao mme kgang ke yone fela eo ya gore tse di leng teng di gone ebile di santsane di le teng santsane re na le bakwadi gompieno ba ba kwalang monate ba ba kwalang sentle ba ba kwalang go utlwa bala ba re ka nnang ra ba dirisang ra tsamaya le bone ba re ka ba reetsang ba re ka ba utlwa ba ba ka tlhabololang setswana sa rona ka mokgwa o re ratang kgotsa re eletsang se ka tlhabologa ka teng kgonne madume tsala ke dumedise le moeng wa rona ke lebogele le gore a re file nako ya gore a tlo buisana le rona um nna ne ke batla gore ke bue ka ga e ka mo boteng teng e ka mo um go apara ene ga ngata ntho e e iragala gangwe fela ka di-twenty-four tsa september um ntho e ke etseng tlhoko seaparo sa rona yana ka gare le bomme go tshwanetse o batle bo stoisi ga o e thole batho ba di rokang ga ba sa le bantsi ene molato ke gore ga go le mo johannesburg mo go rekisiwa dilo tse dintsi tsa di-languages tse dingwe tsa bo ba buang ba ba kzn ba ko petersburg ene tsa bona o kry-e di le chipi di le teng mo strateng mo o kgona go e thola anytime that's why ga ngata o kry-e le gore batho le batswana ba setse ba apere diaparo tsa setso se seng ba sa apara tsa rona tsa rona o ka re di a tura and a di tholagale ke a leboga ramokakale gaikedi ke o bua ka tšhono ya kgwebo ka jeng ka ke tšhono ya kgwebo ko gore wa lela wa re tsibusa gore ba ga gaetsho emang ka dinao ga re apare seaparo diaparo tsa rona tsa setso sa setswana rekisang tsamayang le go loga tsamayang le go sega tsamayang le go dulana nna mo mabenkeleng nna mo lebileng tsamayang le go rekisa ga re kgone go ga nne buang ka ene ke wa re gwetla gore ba gae tšhono ke e faeng e se ka tsoga re ka mosobeletswe ga re wa e rena batswana setswana ga se re jetse setswana se re bolaisa setswana sa reng setso sa rena sa reng sa pata sa thunya thunya ke yo bagaitšho a re emeleng ka dinao kgaitsedi ke a re ko gauteng a re ga gona meaparo ya rona ya setswana kwa gauteng o e lebelele gore go raya gore ka e, e, letsatsi la setso le ngwao le nnatelang go tla jang jaanong nna se nka se bontsala ke gore batswana a re emeng ka dinao thunya ke a re tseye wa bofelo moreetsi tom le ntate mokakane o buagane ke le bone nong le bua rabile wa gatadi ee nna ke bona eh, setso sa rona ke tese fela teng ke teya go tlase go sene go sene especially ga thekenoloji e ntse e ya ko godimo yaanong setso le sone ke tese ntse se ya ko tlase yaanong e ke mathata mane a itse mo five years to come or ten years to come gore tla go le yang ka leboga o akanyang ka mafoko a monno re ramakakale ga ke gone go tlelele mme o itse gore kgang e a buang ka ene e ya technology ebile ee. e tshwanetse gore dirisane technology go godisa setso sa rona um bana ba rona ba tebetsa thata fa a re tseng setso se sa rona sene se re tsene mo technologyng a re bueng le bana ba rona re ba gopotseng gore ba ka kgona go bona setoto mo thekenolojing moo setlogolo sa ka maloba o nang teng tsa nthara malao ke kopa malao ke kopa o nthuse gore ke dira eng tsa setso eng kae kaka ke makere setlogolo google ya go google o e go thola gore go na le eng ko teng yanong go a gore ka mantswe a mangwe re tshwanetse gore re godise kukui ele gore ira ha motho a kukula a kgone go fitlhelela setso sa rona ko teng yaanong re tshwanetse gore re tseye setso sa rona re se ka ra se gata ka maoto ra re se saletse ko morago ga se mo thekenolojing ga se moka a re se tseye ko se leng teng re se latlhele mo mafaratlhatlheng re se tsenya mo kukulung mo gore e re ga motho ga a ba itlhela diaparo tsa setso a ba itlhela dijo tsa setso ebile itse gore a ka di bona ko kae ebile itse gore a ka di reka ko kae ebile itse gore a ka go reka kae stampa sa dinawa a itse gore a ka go reka kae katlharane a itse gore a ka go reka kae mašwa a bodila a itse gore a ka go reka kae eng kgotsa eng kgotsa eng merafo e mengwe ya itse gore ba tshwanetse gore ba dire jalo ba latelela batho ba ba leng teng gore e re ga batho ba dutse jaana ba kgone ba ba fitlhelele jaanong go ntele lemogele gore batho ba ile thata kukuku kukung e seng gore mme rona re le batswana re tabogele ko kukung gore ga batswana tswana ko ba re fitela re ikana re phuthile marogo re ba letile motho wa o gante kwane le tswana se teng mo ebile gante kwane le mo go a jegana sontse re dire ka mokgontsi jaanong kgone se ka la salela ko morago se ka ra ithata ko morago a re tabogele ko mafaratlhatlheng a re tabogele ko thekenolojing gore ga motho a tsana ko thekenolojing ba fitlhela tle gone keletso ya gago ke eng um mo kgweding eno ya karekete ka setso le ngwao ya rona le molaetsa wa gago wa bofelo um go motswana wa etsho mo kgweding eno re makakale ke gore re se ka ra felela fa ee mme e nne pa re simololang gone ya jaaka e le metsi jana re se ka ra felela mo metsing e go itemoga le go bua ka rona metswedi e yotlhe ya akaretsa sealemowa le radio go akaletsa le television le gongwe le gongwe ko e reng ga e nna go bo go emiwa ka dinago te kgwedi ya ngwaoboswa e nka e sa ngwaoboswa batho ba go ala ko godimo batho ba apara diaparo tsa setso batho ba reka diaparo tsa setso batho ba ja diaparo tsa setso batho ba dira mmeletso ya setso a go se feleletsa mme a go simololeng tsa setso sa rona a se simololeng re dire kgwedi e re leng mo go yone e kgwedi e nngwe le e nngwe e nne kgwedi ya ngwao le bošwa gore re se ka ra lebala ka gore ga re ka dira gangwe mo ngwageng ngwago o latelang re lebetse ebile ga re tlhole re itse gore ka ba re bona ka era go batla eng ka era go senka eng ka era go dira eng kare ga re ka itlwaetsa gore re ne re bua ka ngwao ya rona ga re ka itlwaetsa gore re ne re bua ka setso sa rona ga re ka itlwaetsa gore re ne re etela setso sa rona ra go se popota ko se leng teng re ya kwa dikgatlhong kwa re setlogetseng teng ra go se ka ka sone ko teng gore re nne le sore mokgwa o ntseng jalo o tla re ruta le gore lemosa gore re tshwanetse go tsamaya ka setso sa rona ga se kika se setso sešwa kwa botselong ba gaetsho ke a mme ke re batho ke ba re ke re rata sago mme o se tlhoe sa ope e le tsana fa ke tlhalosa gore fa o rata seo sa gago ebile o sa tlhoe sa ga ope le sa ga ope se wa se tsaya wa se itse fa e le gore o rata setso sa gago ebile gape o tlhokomela setso sa motho o mongwe le ene motho wa teng o tla rata setso sa gago a ba a tlhokomele sa gagwe jaanong re tlile go bona ditso tsa rona di gola ga ke le mo ke leng teng fa ke ka lebelela morae o rileng gore o diragatsang setso sa bone ebile ke eng se ba se ungwang go tswang mo go diragatseng setso sa bone ke be ke se lere le nna ka kwano ka gore dilo tse di a kotswa jaanong nna ke ntle ka nne ke ba batho ke ba re ke re rata sago rata sago mme o seka wa ba wa ba wa tshwasa ope ke reka ka mokakale ke moitsanape wa setso re mokakale re lebogile go menagane go fitlhelela manakong e, e tlang ke lebogile thata nkgonne modimo ke yo le badimo ke bao ke kopa gore ba losieletse ba lo babalele nna yaanong ke a boa ke a potoga ke boela morago ke gopola feleng go kakaletseng bokolo bo mogamisi bo tshabile o tshabile o tshabileng go tlola motlhapa wa kgomo e kgobedi a itlhomong tse bojara ke leboga botswana francistown geto lobatse gap city 100.5 dumelang batswana dumela ke motswana motswakanyi ka manathetsa puo morua leruo la tshimo e garegampa lefatshe popelong ya aforika maepela teng mothudi wa gauta le selefera molepi wa dinaledi go tswa kwa galwe ya ntse a bina phologolo ramasedi tlhe re nesetse dipula tsa matlhogonolo gore okeletse kitso ya teme e, e tlhololo kana ke motswana ka dinako tsotlhe le gotlhe mo keleng ke motswana mo nageng ke motswana legageng o ka mpona mo phatlheng ke motswana kwa ngweding ke motswana mo metsing ke motswana mo motsweding fm hashtag ke motswana konka bokamoso